my correct people, good evening good morning good afternoon depends on where you dey watch me from i talk about royal home nigeria celebrities for my channel so my people, i don't carry this. come for now. Now concerning oloritobi philip and oni of ife dem say one e get one lady i don't very carry that lady picture one time i will still find a way. i don make i tok about am so my correct pipo we just dey hear oh say di gist na be say di lady hmm say di lady don get belle dat lady na white woman o oh, arab woman na she be e be like say she dey live for nigeria and she get money well well na dat lady na we dey hear say hmm say she come get belle for caviarcy ṣé kábíyèsí kan cram am as aya ọba my people the thing sef shocktalize me because i no even come to believe but right now as the whole thing dey be so hmm, i don grab the this thing say ah so this thing na true my people hmm my correct pipo the woman name na dem say the woman come from iraq dem say she she don get belle They say um, this lady come burst in tears um, Olori Toby philip and so he burst tears he burst cry because of the empress issue because he be not believe say they say na so they come begin dey pet am o say na wetin dey happen why she go dey burst in tears like that? e say ah she no believe say oni of ife fit do that kind thing. you don't forget say in a king is in a king kabiyesi can pregnant anybody when he want as a king so that one not supposed to make you the boss tears now now we don't hear say the lady don't get belle empress Now be the lady name now from iraq you know say the beginning i dey try to tell you say now Ibo arab from iraq na im di lady be i no first see am sef one time when he come oni of ife palace i dey try to look for the brighter picture sef just now maybe after this video i go see the brighter picture i con repost am again for una make una see am my correct people! right now dem say eh, all these oloris dem bin no even so. Eh, dem be not even suspect before you understand dem be not think say caviezi get anything to do with them, to do with this empress The thing is not just because of say because of say now na oyibo so now I make dem not think I'm say ah caviezi will get anything to do with them, you understand now let now their eye don't open They can't say ah this empress say <clears throat> Another thing don happen o between empress and caviarcy and i know say hmm caviarcy like women wey e get money na i know that one if you no get money no near caviarcy o He no go marry you my correct pipo dem say dis empress now you know say dem dey look am like say maybe as she dey go different places dey go dem say even wen queen naomi dey for palace say empress dey come there empress na be dis oyibo o say dis one now come shocktalize dem you understand e come shock dem dem come see say dis empress hmm say di one wey she carry come no be small say now regular business that is na regular customer na im e come be wit caveatsi for palace. my correct pipo hmm, dem say wonder shall neva end o dem say dis lover come and serve come talk about dis empress say dis one go be oniopefe seventh wife hmm na dis empress o my pipo na im dem dey talk about so say dis lover don talk am. say e go be the seventh wife when oni of ife go go marry hey my correct people, this one say come He come dabaru He come scatter my mind say ah ah white facing. hey my correct people, this one now e dey cause heavy tension for palace They say olori tobi think say kabiyesi say na now now kabiyesi na na kabiyesi go come dey give am uh, go give am go dey give am at ten tion say kabiyesi no go dey do all those things wey he dey do again say olori tobi come shock o oh, as this woman come palace with heavy pregnancy hey everywhere come scatter as me when e dey even dey talk am sef as i hear am my pipo me sef i shock alejo oh, my people. mm -hmm. i wetin i hear for social media na him me and dey touch light so dem say oh, tobi come shout say hey this one is too much o oh, my pipo oni of ife wan marry number seven wife wen be oyibo iraq from iraq my people, my correct people. The gist wey we dey hear dem say na the next wife wen caviarcy wan marry na im be this one this ernest even though my people i tire myself o oh. but because of this uh, earnest because of this oyibo when i hear the gist eh, the tire when i tire myself come finish now i say no this one hey <laughs> my people y'all never hear this kind one before una if i wan marry oyibo hmm. and the oyibo right now e don get belle i don't see am i don't see the oyibo with caviezi self. i don't see caviezi picture for the. i don't see the oyibo for palace wen e wear The way wey they dress first he dress like queen He not dress like a a like um He dress like a queen i first see him now i con dey say ah why this, uh arab woman why e con dress like for us now arab maybe for people for nigeria oyibo you understand for here iraq pipo is arab for now, for nigeria now Ibo now go dey call am my correct people, dem say dis when it happens. so the thing shock it shock the oloris and it shock olori tobi philip say because of say she no believe say only of ife go fit get anything with this lady but not to talk about that. The lady sef now e Don't get belay say na im make the thing shock and toby philip begin cry you be dis na you go be the last no you can't be the last only of ife you go still dey marry di go my people. so <laughs> hey god my people. dat say olori oh, tobi now he dey share tears heavy tears say ah ah so right now e go get another person when e go come share caviarcy at ten tion you know say she just newly born never even reach one month and this one now e dey heavily pregnant <laughs> hey my people, i i I don't find you know i get this with my picture i got a picture oh. when i first see them. i first see them with caviar